Hello?
Abid,
Hello, hello.
አዎ ይሰማኛል።
እሺ
ትንሽ ተቋረጠ። አሁን ቅድም አዎ ተቋረጠ። ስም- ስምህን ንገረኝ እስቲ።
ለሚ ግርማ እባላለሁ።
ለሚ አዎ ለሚ ግርማ።
ለሚ ግርማ አይደለ?
አዎ
መጨረሻው ዜሮ ሰባት አይደለ?
አይ አስራ አራት አስራ አራት ዜሮ ዜሮ አራት
አይ አስራ አራት
አስራ ሰባት ሰማንያ አንድ ሀያ ስምንት ዜሮ አራት ነው።
ኦኬ። አዎ አዎ አዎ አዎ
ለሚ ግርማ ባለፈውም ደውለህልኝ ነበረ። እሺ ደውዬ ሌላ ነበር።
ቅሬታ አዎ ነው አሁን ያለ?
አዎ ቅሬታ አለኝ። እኛን የሚያሰራ ወኪላችሁ ማለት ነው።
እሺ ከሱ ከሱ ነው ቅሬታ ያለኝ።
እሺ ማን ነው እሱ ስሙ?
ዶክተር ኤባ
ሄሎ አቤት አቤት። ዶክተር ኤባ ይባላል።
እሺ
እሱ ዶክተር አ፣ በቃ በ- በስርዓት በስነ ስርዓት እያሰራን አይደለም።
እህ
ለምን እንደሆነ ብነግርህ ማለት ነው።
እህ
ባለፈው ጊዜ አንድ ሶስት ሺህ ጫጩት ነበረኝ እዛ እየጠየኩክ ነበር ባለፈው ራሱ ማለት ነው።
እሺ እነሱ ጫጩት ወጥተዋል አሉኝ። ከ- ከዛ ተ- ወጥተዋል ከካምፓኒ ማለት ነው ወጥተዋል። ለሌላ ሰው ነው አ- ተላልፎ የሰጠ።
እህ
እነሱን ጫጩት ደግሞ መልሶ በኔ ስም ሌላ ሰው አካውንታችሁ ላይ ብር አስገብቶታል በኔ ስም።
እሺ እንዴት እንደዚህ እንደሚያስደርግ ግን እኔ አላውቅም። የኔ የ- በኔ ስም የሚነግድ ሰው እኔ ማን እንደሆነም አላወቅኩትም። እሱን እንድጠይቁልኝ ነው የምፈልገው።
እህ አንተ ያዘዝከው እ፣ አልመጣልህም።
አልመጣችልኝም። አዎ
እም፣
በ- በኦሮም- በኦሮምኛ ብ- ብናገር ትሰማኛለህ በደንብ?
አየህ እንድንታይ
በቃ እሺ። jechuun sirriitti akkan siibsuuf jedhee xinnoo nama keessi amaariffaa kanatti.
ቶል ቶል
Ilaa yeroo darbe cuucii ajaja lama qaban turan cuucii simbirraati.
እህ እህ Cuuciin sun cuucii kumaaf dhibba shanii fi cuucii kuma sadii kuma sadii turte.
እህ
Cuucii kana kan inni ajaje walirraa bubbuteetanidha yeroo sanatti jechuudha.
እህ
Maal ta'ee ani kan inni walirraa bubbutee intini jedhee fi as geessee yoom cuuciin kan kun jedhama fuuldura jajjeessuun mee qadhame ji'a lama dura warri na jaje ilaa isheen kumaaf dhibba shanii sun naa dhufteetti
Mhm.
guyyaa isaa yoon sitti mee immoo kan inni ajaje ishee kuma sadii ani amma gaafachaa jiru kana yoon sitti mee guyyaan isaa gaafa kudha shaniidha ji'a sa meeqaffaa keessaa kuma lamaa fi dhibba wayi aan deekirtaa guyyaa gaafa kudha shanii ji'a saddeettaffaa kuma lamaa fi iddoomii afur
kan yeroo darbee komii Ee.
ka ji'a lama na jalaa turan jettee komii dhiyeessitee turte komiin keessa na amma yoo hordofaan jira duukaa bu'anii eeyyee eh, ji'a lama fuuldura na jajadhee naan jettee turte jechuudha eeyyee Eh, isaan isaan si dhufaniiru naan dhufne maqaa kootiin garuu baateetti cuuciin kun
isaan nati ajajette suni ji'a eeyyee lama kan kuma kan si dhufan yoomidha kan eh, si dhufan yeroo sana cuucii ani ajaja laman qaban ture gaa akka carraa ta'e jechuudha simbiraati walirraa butee kan hin ajaje
Tole.
ishee kuma sadii amman isin gaafachaa jiru kana wa- as butee tan ajaje warri isheen kumaaf dhibba shanii immoo kumaaf dhibba shan immoo qobaatti kan hin ajaje isa dura ture
Mhm.
doktariin warri as jiran kun maal godhu cu- cuucii kana lammaan isheedha kan wal faana kaasanii naaf fidan anaaf
Mhm.
yeroo sanatti immoo ani cuucii kumaaf dhibba shanii kana malee ittiin qophoofne maaliif qophaa'uun dirqamadha kan cuuciidha waan nati fi cuucii haaraa tureefu galaa jira mitiire
Mm.
dirqama mana keessaa wantoota garaa garaa waan baayoo sekiriitii ishee eeguuf jecha dirqama wanti qophaamu jira mitiire
Mm.
sana sana irratti hin qophoofne wanta hin ta'eef cuucii ishee kumaaf dhibba shanii qofaa naaf kaasa ajaja koosa duraan jedhe an kanaaf jechani walirraa bubbuteen ajaje cuucii kanallee
Mhm.
haalli gatii naan mijanneefi jechuudha. Inni garuu otuun kanatti madduuti cuucii sana lamman ishee wal faana cuucii kuma afuriif dhibba shan baaseera maqaa keetiin naan jedhe.
Mhm.
Isayyuu otuu dursee torbee tokko torbee lama jedhee natti meeti rakkina hin qabu. Kana ajajuun hojii isaadha amma kana ordarii gashee kastamariitti himuun hojii isaa amma ta'ee jirutti
Mhm.
kana natti nutti hin himne nun amma. Har'a cuuciin kee har'a cuuciin lamaan ishee ajajiin lamaanuu wal faana kaateetti waan ta'eef qophaa'i naan jedhe. Guyyaa tokko gidduutti maaliin qophaa'uu danda'an akka koo? Maaliif manni qulqullaa'uun dirqamadha. Keemikaalli garaa garaan biifamuun dirqamadha. Kun waan saayinsiin Sittin himne?
ajajatu.
akka qophooftu otoo sitti neminidha.
Dursee natti hin himne har'a kaateetti achiitii naan jedheetitu natti hime cuucii sana. Cuucii kuma afuriif dhibba shan. Ani ishee kumaaf dhibba shanii qofaan qophaa'e ajaja koo isa duraa duwwittiin qophaa'e ittiin jedhee cuucii ishee kumaaf dhibba afurii sana kumaaf dhibba shanii sana duwwittiin fudhadheetanii isheen buufadhe ishee kaan dabarsee nama biraa buuse cuucii sanaa jechaadha. Ishee sana sa- sa'aatiitti feetettiin fideesii gashe. Cuucii kana immoo isa buuse yoo jette ani gaa kasa wakiila keessan ta'ee namii Eh, wakiila ta'ee kastamarii duukaa hojjechuun danda'a inni kun anaaf gaaffiidha wakiila dhaabbataa amma ta'ee jirutti kastamariin dorgomee hojjechuu akka danda'u hin beekoni isa kana ganaa eeyyee nama of jalatti ijaaree hojjetan ijoollee isaaf dabarsee buuse cuucii kana maqaa kootiin jechuudha Yo- yoo jechuu barbaachisaadha ta'ee gatii ajajii wanti hundumtuu ordarii galchee kan ofii isaatiin kennu isa amma ta'ee jirutti birrii nam- birrii kastamarii keessaniitiin nagaduun qabu inni yoo ofii isaati hojjechuu barbaade jechuudha. Kuna kanaan dhiibbaa meeqaan meeqaan irratti nurraan gahaa jira. Amma ammaatti achitti olii gadi godhina jalaati ajaja sana baasee ana amma ammaatti laa erga hukumni lamaaf kudha torbaan galeeti hojii hojjetu waan tokko hin hojjenne Yoo ajajje amma kan kan si jalaa turan sana mee yeroo ajajje meeqa fakkii akka ta'e natti hime.
ji'a saddeettaffaa guyyaa gaafa kudha shanii kuma lamaaf digdamii afur.
Kana jechuun ji'a shan fuulduradha.
Maalfi ji'a lamaa ol ta'eera kanas jedhan.
Ji'a saddeettaffaa jechuun immoo hammi ji'a tokko dhume miti. Kanaaf ji'a shan fixxee jechuudha ajajjee turuun kee amma eegaa kan jiru.
Jechuun akka Awurooppaattidha akka Awurooppaatti.
Akka fa- akka fan saddeettaffaadha.
Ee akka faranjii saddeettaffaadha.
Saddeettaffaa jechuun amma ji'a mm, Oktoobarii keessa jirra.
Eeyyee.
Ji'a laman guunne miti.
Caaleera ji'a Gaafa meeqa saddeettaffaa ji'a meeqatti? Saddeet ji'a meeqatti?
ji'a saddeettaffaa guyyaa gaafa guyyaa gaafa kudha shanii guyyaa gaafa kudha kudha shanii shanii eeyyee jaafooyi ta'a. Ah, Eey- Jaafoo.
eeyyee Ishi.
ji'a lama ta'aniira Kanaafiyyuu kana lukkuu ji'a tokkoo fi eh, gaafa ji'a saddeettaffaa eh, guyyaa gaafa kudha shanaffaa kana jecha ammayyuu siif hin dhufne maqaa keen kan ba'e immoo gara daa'ima ijoollee isaatti yookaan gara firaatti dabarseera.
dabarteera eeyyee.
Nooti guyyaa beeksisa lukkuu gaafa si ergee eeyyee si ergee ture innaan dabarsite ati guyyaa lama dheesitti mee innaan hin qophoofne jettee nama biraa dabarsite ati.
maal ture beektaa
Mm.
Eh, cuucii ani ajaja laman qaban ture guyyaa gaafa sanaa cuucii kuma afurii dhibba shanidha kan ba'e maqaa kootiin dhaabbata keessan irraa jechaadha Kan kee ati kana jajjatte natti himi. kana jajjatte ka kuma tokko dhibba shanidha miti amma kan kun kuma tokkoof dhibba shanii fi kuma sadiin ajajan qaban ture kan kuma sadii si dhufaniiru miti.
kan kuma sadii naan dhufne kan kumaaf dhibba shanii duwwittiin fudhadhe ishee kumaaf dhibba shanii sanaa jechaadha
Mm.
ani sababa haalli wal faana namaan mijatu ka as geessee amma cuucii baay'inaan yoo hin galche
Mhm.
dhiphinni dhiphinni gabaana irratti uumamuu danda'a waan jedhuuf jechan wal jalaa Kanaaf butee iyyuu nama- kan walumaa gara kana jajjadu kun meeqa?
lukkuu kumaa fi dhibba shan turte
Kuma afurii dhibba shan keessaa meeqa fudhatte?
kumaa fi dhibba shan duwwaan fudhe
Kuma sadiitu hafaa?
kuma sadan sana maqaa kootiin baateetti dhaabbata keessan irraa ani isa kana hin Ayi mormu ati amma ofii kan koo- eeggattu kuma sadiidha.
kuma sadiidha
Lukkuu kuma sadanuu je- kan ji'a saddeetiif eh, hundumaa kuma afurii dhibbi shan kun gaafa ji'a saddeettaffaa guyyaa kudha shanaffaati kan jajjatte.
lakki lakki wal faana jajne isa kanaaf jechadha isheen kumaaf dhibba shanii sun hin Kan dursiti tu- garuu inni wal faana baasee na jalaati
Kanaafuu amma ko- komiin kee warra kumaaf dhibbi sadii sun na jalaa turanidha tokko miti.
kuma sadii warra kuma sadii sana na jalaa ture Na na jalaa turanii isaan na dhufuu qabudha yaadne kan kee tokko.
tokko isa kanadha
Miti?
eeyyee tokko immoo jechaadha Ayi. Mhm.
Namni akkamittiin anaan bakka bu'ee maqaa kootiin baankii irratti herrega keessan sochoosu herrega keessaniin maqaa koo irratti akkamitti galchanan?
M- Akkamiin?
Eh? Eh?
M- Mee naa ibsi.
Amma cuucii kana cuucii ishee kuma sadii namtiniin jedhee jechaadha.
Mm.
Dhaabbata keessan irraa baateetti maaliif dooktara sanatu wal faana ordarii godhee baase an ajajan garaa garaa ajaja laman qaban ture.
Inni akkamittiin akkas taaseeti?
Eeyyee Akkamittiin akkas taate seete yeroo tokko tokko waan ta'u uumamu sitti mu fedhe eeyyee ati maqaa keetiin ba'ee asii bilbilamee ati hin qophoofne yoo jette nama biraaf darba inni kun hin jiru garuu Miti kaan- utuu eeyyee.
Mm.
garuu Ma- kee kastamarii garuu baay'inni kan keetii ammumate kakaffaltee sii dhufuu qaba inni yoo nama biraaf darbe ta'e illee kan kee Eeyyee.
baay'inni kan keetiidha yeroo ati feetetti yeroo itti siif beellamamitti si dhufuuf eh, mirga qabdaani.
Inni iddoo kan ilaa amma iddoo kanatti dhiifama naa godhi.
Mhm. Mhm.
Eh, Tokko eh, cuucii sanaan kan kanin amman beekee isa ta'u amma ajaja kan achii qabu otuun beekee jiru iyyuu itti qophaa'uun dirqamadha miti taraa qabsiifachuuf jechaadhaan kan inni birrii kana galu.
Eh. Mhm.
Garuu ju- namni dursee nama beeksisu otuu jiraateeti rakkinaan qabu itti qophaa'amee cuucii kana fudhachuu nan danda'a.
Mhm.
Garuu mana keessaa mana hin qulqulleessine ta'ee kosii lukkuu ishee duraatu mana keessa jira taanaan as nas deebi'een sa'aatii lama keessa gala. Kanaaf iyyuu dirqama cuucii sana diduu hin danda'an.
Okay. Mhm.
Kana jechuun kan immoo kan gochuu qabu dirqama maallaa wakiila keessantu gochuu qaba. Isa kan immoo dursee nama beeksisuu waan jedhamu hin beeku inni akka isaatti.
Mhm. Mhm.
Cuucii amma isin achiitii har'a kaasan taatee naannikoo bor yeroo isheen dhuftee gimbii geessudha kan inni bilbilee yookiin konkolaachisaa cuucii fideetu namaa bilbila malee inni bilbilee iyyuu namatti hin himu yeroo Eeyyee.
baay'ee waa maqaa yoo Ol.
sun.
Ai. Bilbila faasarraan kaasaa?
Bilbilaan kaasaa yoo isa dabbare immoo dhiisin ni sassinan badaa waan akkasii sintin hin jiru.
Kanaaf Kastamaarii komiin kee guyyaa qadameedha si beeksisuu qaba turedha. Lammaffaan immoo lukkuun keessa jalaa turuu Eeyyee.
lakkoomiin kan kee. Ayyee.
Kan- kana- Kan yeroo darbe kan yeroo darbe komii dhiyeesse si miti?
ana ture inni maaliifidha beektuu?
Ji'a lama ji'a lama na jalaa turan kan jettee sumadha miti?
Eeyyeen ajaja ajaja sa- sana alaa maal ture beektu?
Mm.
Ajaja sana inni ofiisaatiin ishee kuma sadii sana dabarsee mana isaatti buufate inni hoj- nama of jalatti ijaaree hojjechiisaa jiru qaba. Waa mahaqaa wanta gimbii keessatti taa'aa jiru kanadha. Garuu ani as deebisee wanta si gaafadhu
Mhm.
wakiila wakiila dhaabbata keessanii ta'ee as deebi'ee kastamarii dhugaa ta'uu dadhabee cuucii guddisuu kan danda'u seerri akkasii jira.
Mirga hin qabu. Hin danda'u.
tokko isa kana gaa Amma qaama dhimmi ilaaluuf dabarsee tanuu isaatilee Eeyyee.
bilbileensa faana kennanaa sa'a eeyyee.
hedduu galatoomii.
isa kana sirriitti wanta gimbii keessatti wanta raawwachaa jirudha maaliifi Naam.
amma yoo birrii isaatiin yoo gashee hojjetate iyyuu rakkina hin qabu amma inni inni wal faana sana cuuci- cuucii sana kan inni wal faana achii fi akka isheen kaatu godhee fi ishee kuma sadii sana dabarsee ijoollee of jalatti ijaaree jirudha kan inni hojjechiise Mhm.
ijoollee isaaf dabarsee kenne wanta ta'eef waan immoo kana keessatti baay'ee miidhamaan jira hojjetaaf akka itti lafatti kaffalaa jirra waan meeqaaf meeqadha isa kana gaa yoo hin danda'ama ta'e nu sirreessaa kanaas immoo harka sassaabannee teenya cuucii Aye.
mashee achi qabnu nu Tole.
gassaa bakka.
Tole qaama dhimmi ilaaluuf ni dabarsa kan jedhanii hedduu galatoomii yeroo gaarii.